iyo mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika na fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda hari abaturage barwariye mu bitaro bya gihundwe nyuma y'aho bakubitiwe na bamwe mu basirikare b'ingabo z'u rwanda zikorera muri ako karere amaso yatukuye kubera gukubitwa ibi ni ibibuno by'imbunda bakubise mu maso ndetse n'umuntu urabona ko wasadutse bakubitaga ibibuno by'imbunda bafite n'inkoni abo ni bamwe mu baturage bemeza ko bakubiswe n'abasirikare mu rwanda mu burundi bamwe mu bagize uruhare mu bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu nyuma y'urupfu rwa perezida perezida melkion ndadaye basabye imbabazi abo biciye ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu y'iki gitondo tuyahere ku makuru agezweho hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana
mu mezi cumi n'abiri abo basirikare bavuze ko bakeneye kurongora leta mfatakibanza umwaka imbere yo kuyiha abasivile ariko umukuru wa komisiyo ya cdao jean claude kasi bru yarashimangiye ko iyo leta irongorwa n'umuperezida w'umusivile hamwe n'umushikiranganji wa mbere mu kiringo c'amezi cumi n'abiri mu itangazo ryashikirijwe inyuma y'inama ya CDAO iniyame muri Niger ejo kuwa mbere Jean Claude Kasi Bru yavuze ko perezida w'umusivile n'umushikiranganji wa mbere babwirizwa kuzogenwa hatarenze itariki ya cumi na zitanu z'uku kwezi kw'icenda abajejwe umutekano muri nigeria bavuze ejo kuwa mbere ko intagondwa za boko haramu zishe abasivile cumi mu bitero zagavye mu mihana itatu mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria babakura kolo arongoye umuhari witwaje ibirwanisho urwana ku ruhande rwa leta yavuze ko boko haramu yateye umuhana wa kurumari uri ku birometero mirongo ine uva ku murwa mukuru w'ako karere ku munsi w'imana bica abantu bane baryamye ayandi makuru yavuze ko izo ntagondwa zaturiye abantu batatu ari bazima hamwe n'uwundi umwe bishe mu micungararo ya mayiduguri ku munsi w'imana abarimyi babiri nabo barishwe abandi batari bake baranyuruzwa hafi y'ico gisagara intambara ya boko haramu yatangwe mu bihumbi bibiri n'icenda imaze guhitana abantu ibihumbi mirongo itatu na bitandatu ikura mu ngo zabo hafi imiliyoni zibiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria abajejwe umutekano muri etiyopiya barabujije abamenyeshamakuru gufata indege ngo bagane mu buraruko bw'intara ya tigirinya gukurikirana amatora leta yise ko atubahirije amategeko amatora muri iyo ntara ategekanijwe ku itariki icenda z'uku kwezi kw'icenda inama nshingamateka ya etiyopiya ku munsi wa gatandatu yavuze ko amatora yo mu ntara ya tigirinya ateye kubiri n'amategeko ariko barabangira gufata ibihano kuri iyo ntara kubwo gutegura amatora abaharanira agateka ka muntu hamwe n'amashirahamwe agwanira ubwigenge bw'abamenyeshamakuru yariyamirije iryo hohotera ry'abamenyeshamakuru mu kuvuga ko byari ngombwa ko ibinyamakuru mpuzamakungu n'ibyo mu gihugu hagati bitanga amakuru y'ayo matora
washington ijwi ry'amerika ibitaro mu budagi byavuze ejo kuwa mbere ko amagara y'ubutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uburusiya alexei navalny ariko aramera neza kandi ko yavuye muri koma ndetse yanatanguye kuvuga narvani yatwawe n'indege i berlin mu budage ku itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi k'umunani inyuma y'iminsi ibiri afashwe bukumbi ari mu ndege agana mu burusiya abahinga b'abadage mu bijyanye n'ibigwanisho by'ubumara bavuze ko ibipimo byerekanye ko navalny yahawe isumu y'abarusiya ikorerwa mu ikompanyi novichoke ariko uburusiya bwarabihakanye ibitaro by'abagiraneza by'i berlin byavuze ko amagara ya navalny ariko aroroherwa ku buryo abadogiteri bamukuye mu byuma byamufasha guhema ubudari bwasabye uburusiya kwisigura kwirogwa rya navalny ariko abarusiya babyamiriye kure ibiro bya chancelier w'ubudagi angela merkel byavuze kuwa mbere ko ku bw'icyo kibazo ashobora kwihweza nimba yohagarika umugambi wo gusumira gaze mu burusiya ibyo bihugu byarimwo gaze yose giye mu ibahari baltike ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu pamu ryavuze ko imiliyoni hafi mirongo ine na zitanu z'abanyagihugu mu bumanuko bwa afurika bari mu bukene bw'ibifungurwa byavuze ko ubwo bukene bwiyongereye ibice cumi ku ijana ugereranije n'umwaka uheze ikiza cya covid cumi n'icyenda gifatanije n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ubutunzi bwasubiye inyuma mu bihugu bitari bike ni nabyo bikuru byateye ubukene bw'ibifungurwa igihugu cya zimbabwe nicyo kiza imbere mu bibangamiwe cyane aho ubukene bw'ibifungurwa bushobora gushikira ku bantu imiliyoni umunani n'ibihumbi amajana atandatu mu mpera z'umwaka umuyobozi wa pamu muri ako karere ko mu bumanuko bwa afurika lola castro yavuze ko ihindagurika ry'ibihe ribangamiye ako karere
tumushimire aloyizi bigirimana utugejejeho amakuru yo hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kuri uyu wa mbere mu rwanda habaye umuhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza mu butumwa umukuru w'u rwanda paul kagame yageneye abanyarwanda yasabye abakora mu rwego rw'ubutabera kutarya ruswa anizeza ko abakoze ibyaha aho baba bari hose bazabiryozwa ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa bitandukanye n'indi myaka yatambutse umukuru w'u rwanda paul kagame kuri iyi nshuro ntiyagaragaye mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza wa bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri n'umwe ubutumwa bwe yageneye abaturarwanda bwari mu majwi n'amashusho bwatambukijwe ku bitangazamakuru by'igihugu muri iryo jambo perezida kagame yasabye abakora mu rwego rw'ubutabera guhuza ibikorwa n'icyerekezo mu mugambi wo gusigasira ishusho y'urwego rw'ubutabera no guha ubutabera buboneye abaturarwanda birinda kurya ruswa icy'ingenzi ni ugukomeza guha abaturage ubutabera bufite ireme kandi bafitiye icyizere inzira y'ubutabera mu rwanda ni umwihariko w'ibibazo n'amateka by'igihugu irakomeje abakoze ibyaha byagize ingaruka mu mateka yacu n'ibindi byaha ibyo ari byo byose ubutabera buzabasanga aho bazaba bari hose kuburanisha no guca imanza zaba abanyabyaha ni mwebwe bireba nizeye ko mufite ubushobozi bwo guca uko bikwiye abanyarwanda bizeye ko abakora mu butabera ari inyangamugayo kandi ntibazareka gusaba ko bahorana ubudakemwa mugomba rero kuba inkingi ikomeye mu kurwanya ruswa ntimukwiye kuba inkomoko yayo aha niho imikorere y'uru rwego ugomba gushingira Profeseri Faustin Nteziryayo perezida w'urukiko rw'ikirenga muri uwo muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza nawe yavuze ko biboneka ko hari intambwe u Rwanda rumaze gutera muri uru rwego gusa yavuze ko nubwo mu kigereranyo cy'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri imanza zinjiraga mu nkiko biboneka ko zagabanutse nabwo izikinjira ngo ziracyari nyinshi ziganjemo imanza z'inshinjabyaha nubwo umubare w'imanza zinjiye mu nkiko zose wagabanutseho imanza magana abiri na mirongo itatu na rumwe ariko ziracyari nyinshi kuko hinjiye imanza ibihumbi mirongo irindwi na bitanu n'ijana na mirongo inani n'umunani imanza nshinjabyaha zikaba arizo ziri ku isonga kuko zihariye mirongo itandatu na kane mu gihe umwaka ushize zari zifite mirongo itanu n'icyenda imanza ibihumbi cumi na birindwi magana cyenda mirongo irindwi na bitanu zingana hafi na makumyabiri na kane ku ijana by'imanza zisanzwe zinjiye mu nkiko zikaba ari izifunga n'ifungura by'agateganyo kimwe mu byakoze mu nkokora inzego zitandukanye mu rwanda zirimo n'urwego rw'ubutabera ni icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubutegetsi buvuga ko mu guhangana n'iki cyorezo mu rwego rw'ubutabera bwiyambaje ikoranabuhanga mu miburanishirize y'imanza aha abakuriye inzego z'ubutabera bavuga ko binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga hatanzwe ibirego bisaga igihumbi magana ane naho imanza zisaga ibihumbi bibiri ziraburanishwa Profeseri Nteziryayo ukuriye urwego rw'ubutabera akavuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe hazashyirwa ingufu mu mikorere myiza igamije ko abagana urwego akuriye babona serivisi bishimira muri uyu mwaka w'ubucamanza wa bibiri makumyabiri bibiri makumyabiri na rimwe dutangiye urwego rw'ubucamanza ruzakomeza kwita ku bikorwa byo kuzamura ubudakemwa bw'imanza zicibwa kandi kugira ngo zicirirwe igihe no gutuma abagenerwabikorwa bacu babona serivisi zinoze turizera ko nidukomeza kongera ubufatanye hamwe n'izindi nzego dukorana urwego rw'ubucamanza ruzarushaho kurangiza neza umurimo warwo w'ibanze wo guca imanza hatanga ubutabera buboneye kandi bwihuse bityo ibyo bikarushaho gushimangira imibanire myiza y'abaturarwanda maze bagashobora kwitabira ibikorwa bibateza imbere kandi biteza imbere n'igihugu cyacu mu mbogamizi zikigaragara muri uru rwego rw'ubutabera haravugwamo ikibazo cya mikoro n'ingengo y'imari itangwa muri uru rwego idahagije bigatuma batabona ibikoresho byafasha kwihutisha imirimo mu buryo bw'ikoranabuhanga bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri mu rwego rw'ubutabera irangiye hagiyeho inama ngishwanama y'ubwunzi iyigamije gukemura impaka n'amakimbirane abafitanye ibibazo bakabirangiza batagombye kugana inkiko muri urwo rwego ubutegetsi bukavuga ko byibura imanza zigera muri magana cyenda zagombaga gushyikirizwa inkiko zakemutse mu buryo bw'ubwunzi eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda hari abaturage barwariye mu bitaro bya gihundwe nyuma y'aho bakubitiwe na bamwe mu basirikare b'ingabo z'u rwanda zikorera muri ako karere imvano y'uko gukubitwa na n'ubu ntiramenyekana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temisitokire mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru amaso yatukuye kubera gukubitwa ibi ni ibibuno by'imbunda bakubise mu maso ndetse n'umuntu urabona ko wasadutse bakubitaga ibibuno by'imbunda bafite n'inkoni
aha ni mu cyumba cy'indembe mu bitaro bya gihundo by'akarere ka rusizi abo nabo ni bwana nshimiyimana gadi usanzwe ari umuyobozi w'umudugudu wa birogo wo mu murenge wa mururu na mugenzi we mushinzimana jean batiste bahimba pablo baragaruka ku buryo bakubiswe n'abo basirikare abo ngabo baje badukubitaga bari bambaye sevire ariko bafite imbunda hari abo nzi n'ubu ngubu bashize hano nabamenya ariko uwari ubahagarariye dukunda gukorana cyane mu rwego rw'umutekano hariya ku mazi n'uwo bita vedasi rwose ntanamwiyambaje ndanamubwira mubwirane Vedaste uretse iri joro ko iryakeye twararanye tugakorana akazi yewe na magendu tukazifata kandi tukarepotinga iyi niyo neza yo kunyitura koko aba baturage bavuga ko ababakubise ari bamwe mu basirikare bashinzwe gucunga umutekano ku mugezi wa Rusizi ugabanya u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gice cy'umurenge wa Mururu Bwana Mushinzimana avuga ko ibyo byatangiye ahagana mu ma saa mbiri z'ijoro ry'uwa gatandatu ushyira ku cyumweru ubwo we n'umuryango we bumvaga umuntu ugendagenda mu mbuga bakikanga ko ari abajura nsohotse hanze ndareba ngerageje gufata itoroshi ndebye mbona ni umusore wambaye ikoti arambwira ngo nimwegere sinari kumwegera kuko nari njyenyine igihe ndi kugendana nawe ku ntera mvuga n'ijwi rirerire abandi bana b'abaturanyi baba barasohotse baravuga ati ntumwegere afite icyuma bo baramwegera abo basore bamera nk'aho barwaniye icyo cyuma yari afite ahita akahamagara abandi yo kubona bahise ko bava mu ntoki kugira ngo baje kuntabara kuko nabonaga bafite imbunda ahubwo bahise ko bangeraho bafatikanya na wa wundi barankubita babiri muri batatu bakubiswe nibo bigaragara ko bagizwe intere ni nabo bari mu bitaro umwe muri bo bigaragara ko yabyimbye cyane mu isura kugera ku munwa ndetse amaso yombi yiretsemo amaraso undi nawe ntabasha kwicara kubera inkoni ndetse biragaragara ko apfutse ku kaguru aho yakomerekejwe yaba uyu mushinzi imana ndetse na mudugudu gadi uvuga ko yari amutabaye hamwe n'undi muturanyi bavuga ko icyo bahorwaga na n'ubu batarakimenya gusa uyu muyobozi we ngo abamukubitaga bamubwiraga ko bari bamurwaye nkigera hafi yo kwa pablo abasirikare babambonye barambwira ngo turakurasa ndababwira na fande rwose ndi mudugudu kandi ndatabaye atutabara utabara iki tubambwiye ko umuturage wanjye bamwibye uwo mwanya bahise baguruka bose bava kuri paburo aho bari bari kumukubitira batangira kunkubita mu mbavu batangira kunkubita umunwa urabona ko wamenaguritse ndataka cyane ndababwira na fande ko tugerageza gukorana mu buryo butandukanye mu rwego rw'umutekano kuri iyo nshuro ngiye kuzira iki ati reka wumve reka wumve wowe twari tunakurwaye yaba bakubiswe abaturanyi n'imiryango bagasaba ko abakoze ibyo bakurikiranwa bakabihanirwa icyo nifuza ni uko ibi bintu byajya mu mategeko ndetse abo bantu bagahanwa by'intangarugero ku buryo n'undi wese witwaza kuba yakubita umuturage yitwaje ko ari umusirikare nawe yajya bireba akabitinya ni uko bariya abantu bakurikiranwa bakababaza icyo bashakaga cyangwa bakabaza nimba hari iki- ikibyihishe inyuma ikindi tukamenya impamvu yacyo kuko ni- n'inka ntizigikubitwa kandi nimba ari n'ideni baba bafite muze kubwira aba bantu ngo umuryango wa- waryishyura ariko atakubiswe bingana kuriya mu gushaka kumenya icyaba kirimo gukorwa kuri iki kibazo ijwi rya amerika yagerageje kubaza liyetona koloneli munyengango inosa uvugira ingabo z'u rwanda ariko ntibyadushobokeye icyakora bwana kayumba efuremu uyobora akarere ka rusizi yatubwiye ko icyo kibazo barimo kugikurikirana abasirikari bari bari mu bikorwa ah, by'uburinzi haba umutekano ndetse birumvikana no kurwanya n'ibindi bikorwa bindi eh, bihungabanya umutekano nka- nka magendu Eh, hanyuma eh, basakirana n'igikundi cy'abaturage eh, ariko hakaba hari aho ngaho hanakorwaga uburinzi bwihariye bitewe n'amakuru yari ahari eh, ya magendu ishobora kuza kuhanyura Eh, hanyuma ah, bigenda kuriya ni ibikorwa byabaye ariko tukiri gukorera iperereza kugira ngo tumenye eh, ese ah, abakubiswe nabo bari bari muri magendu eh, ese impamvu bakubiswe ni iyihe ikirebana no kuba bakubiswe baba hari aho bahuriye n'ubucuruzi bwa magenda ariko baracyamaganira kure ibyo kuvuga ngo rero ngo ukwiye kwa tuje kureba magendu ntabwo mbihamya kubera ko paburo bamukuye mu nzu iwiwe nanjye paburo yampamagaye mva iwanjye nari nicaye mu nzu n'abana tuza tuje nje gutabara paburo bahita badukubita muri ubwo buryo banakora iperereza ni- ibyo ni ibintu bitanaturangwaho twebwe mfite ibyanjye nkora ntabwo icyo kintu cy'abaforode n'abaturanyi n'abandi bose bazi ko ibyo bintu bitandangwaho uru rugomo rwakorewe abaturage bo muri rusizi bikozwe na bamwe mu basirikare bo mu ngabo z'u rwanda rdf ruje mu gihe mu nkiko za gisirikare z'u rwanda harimo izindi manza z'abasirikare baregwa guhohotera abaturage mu turere twa gasabo mu mujyi wa kigali ndetse na bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda barimo n'abakurikiranweho gusambanya abagore ku gahato temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo imibereho mibi yatumye kuri uyu wa mbere impunzi z'abarundi zirenga magana abiri na mirongo itanu ziva aho zari zikambitse zikerekeza ku mupaka wa kavimvira uhuza kongo n'uburundi zirifuza gutaha mu gihugu cyazo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo yaganiriye n'izo mpunzi ziri ku mupaka wa kavimvira ibintu bimeze nabi ntabwo ari byiza uko nyine mubibona uko mubona abana bagandagaje ngaha murabona ko bagandagaje kubwe inzara ibiki kubaho nabi ni nacyo gituma rero mubona twashyitse ngaha kuva isaha icumi n'imwe na mirongo ine n'itanu twari tumaze gushyika aha abandi ba nyuma bashyitse ngaha mu masizeri rero twageze hano turasaba ko dutambuka kugira ngo twerekeze kuri forontiyeri y'u Burundi hama kugira ngo uburundi nabwo butubone ariko ntibyabaye ngombwa byatugoye ni nacyo mu gituma rero mubona turi hano twararindiriye ya minsi ibiri baduhaye ko turebe kishika baze kutubwira ati nyamara mwitegura uyu munsi turaje kubajyana twarabihebuye ubu rero twahisemo kuza inzira inzira yose tujye kugenda umuperezida wacu by'ukuri turasabye aze kuturaba aho tugorewe hano kuri duwani niho turi twahisemo kuva aho twari turi turatashe mu gihugu cyacu cy'i burundi turasabye perezida wacu areba uburyo bwose turazi ko yugururiye abarundi benshi abarundi bavuye mu rwanda yarabugururiye abarundi bavuye muri tanzania yarabugururiye abarundi bavuye hose yarabugururiye none twege natwe turi hano muri kongo natwugururire niho turi uyu munsi turashaka ko natwe yumva akamo kacu yumvirize ukuntu abana bagorewe hano hantu barapfuye ntibagira icyo barya n'icyo banywa ntibagira n'icyo bambara ntibagira n'icyo bifuka ni- imibi irabishe hano hantu turashaka rero natwe atugire nk'uko yagize abandi barundi nka twebwe twebwe tumaze amahinga atatu mu gahinga ntacyo tufise turya ntacyo dufise tunywa abana bariko baricwa n'inzara harimwo na bamwe bamaze gupfa muri twebwe harimwo n'abandi n'ukuri ba- emwe ba- badashobora no gushika n'ikintu na kimwe badafise n'ikintu na kimwe harimwo imfuvyi harimwo abapfakazi harimwo ibimuga turabushe cane dushaka gutaha mu burundi wacu kugira abana baje ku mashuri twebwe ku mupaka turacarindiriye nyene inkuru iva i burundi twarindiriye twicaye twicaye nta kundi twe turindiriye umuperezida wacu nyene avuge dutahe twe dukeneye gutaha mu burundi nta rindi tegeko dushaka narabe twakire nk'uko yakiriye abandi kubera twebwe turiko turicwa nabi abana ntibafise ico bambara twebwe abakuze ntibafise ico bambara abana bagenda bararombaromba babagonga bagirane twebwe n'ukuri turababaye cane abarundi twebwe turababaye cane ngaha muri kongo dushaka gutaha mu Bu- mu burundi wacu kugira twubake igihugu cyacu c'amavukiro tumaze indwi zitatu tindiko boducura ariko wapi twaravuye ngaha tuja mu kaberagure tumarayo indwi zibiri batubwira ngo bazoducura ntibatugururira mbere tuvuye tuma mu burundi barabuze amakuru ngo nirekura abantu batahe tugize dusanga baca baduhuza- batugaruka nino abo turekuye ngo dutahe tugeze iwacu tuma amakuru babuze mu burundi iwacu cabo bantu vyasanga barekure bagere ntibaze tugeze ino batubwiye ngo baca batu- batuja mu kana dusanga baduhenze bacashaka tumwe aja kunyuze ku rupangu umunsi wo twahisemo guca tuza tubaja ku rupangu tuje ngaha kuri duwane kugira batugururire dutahe mu burundi tujane abana ku mashuri abana bamaze im- hari abamaze umwaka batiga amaze imyaka iri batiga bamwe muri batangire kuza barabana ibibandi kubera bataja kwishura bamwe batangire kuza ba- baragira imbibe kwiba abandi bariko bicwa n'inzara hari abamaze gupfa abandi bariko bicwa n'ingwara imibi gumi barya ntibafise ibintu bambara ni ukuri turarusha cyane twifuza kuja mu burundi duje abana ku mashuri turasaba rero igihugu cy'u burundi kidufashe perezida twemera adufashe kuri duwane bat- bemere batugururire tujane abana ku mashuri azoba bakoze ni ukuvuga uyu munsi aho tuba tugeze aho tuba muri ka taransite tuvuye nk'ibi- nk'ibijyanye n'ibi- by'imfungurwa twafata umuntu itayi imwe kuvuga cya gikombe cya eh, cya purasitike ni ukuvuga niko umuntu yafata ari tayi imwe n'ikiyiko kimwe cya manjegeri ivyo nabyo bakaca babizana vyaraboze ubwo twabijya bikaca biduhinduka munda abana bakagwara bajana kwa muganga ntibanabafatanya neza kwa muganga bikanka bigatuma rero twebwe ivyo tutobirindirako ngo tugume aho hantu aha twebwe twaje twaje byashoboka nyene igihugu c'uburundi ndashimiye evariste navyumve ko turi ngaha ku mupaka hanyuma twebwe ari uyu munsi bishoboka turare mu burundi iwacu kuko aha tuba tunahabaye na nabi ko twaba hanze kuva tuvuye mu kaberagure twamazeyo mu kaberagure indwi zibiri n'iminsi ine baca badukurayo tuzi ko ngo tuca batuzana mu- kuri frontiere baca batujana mu burundi ariko ntabwo byabaye bikibaye ubu twari hanze y'urupangu imibu ntacyo twipfuka ntacyo twarya n'indya zabo bumva ko nta- ntitwazirya rero uyu munsi bisaba yuko byashoboka ntiturarenga kuri frontiere ahubwo turari mu burundi ahangaha nta n'amazi ahari nta n'amawese dufise ubu rero turabasabye ba nyakubahwa ababyeyi bacu ba data w'umukondo nk'uko mwaduta- mwavuze ati ntidutahe tukaba twitabye akamo turagwinginze nimuze mudutabare abana bararembye n'inzara aho turambaraye abana bamaze kurambarara abakecuru barambaraye abana batoya babuze amonko mu mabere ya ba mama babo turorereye rero ababyeyi b'i burundi ko boza bakadutabara bakadukura ku mupaka tugeze hano kuri dowani ya kongo niho batuzibiriye mu gihugu cya tanzania haravugwa ikibazo cy'imiti idahagije n'ubumenyi buke bw'abaganga mu nkambi ya nyarugusu ni mu gihe rimwe na rimwe abarwayi bapfa kubera uburangare bw'abaganga izo mpungenge n'ibindi izo mpunzi zabiganiriyeho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james giovini ukorera muri tanzania Ikibazo cy'ubuvuzi ni kimwe mu bibazo bitaratorerwa umuti mu nkambi ya Nyarugusu. Kubw'iyo mpamvu, zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri iyo nkambi, minsi yose zama zidoga yuko zidafatwa nk'abantu iyo barwaye. Kenshi ku mavuriro uhasanga abamama, abana bari munsi y'imyaka itanu, hamwe n'abageze mu zabukuru. Bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika bavuga yuko amagara y'abantu ari kimwe mu bibazo bitaratorerwa umuti mu nkambi.
twavuga ati birababaje nk'iyo umuntu agiye kwivuza hari igihe bigorana imiti ntiboneke kandi birababaje nk'umwana akwije indwi imwe kugira bamuhe im- imiti y'ibidonge kandi uwo mwana bidashoboka yuko yomera ibidonge ivyo bintu biratubabaza cane urashobora kujya kwivuza nka malariya ugasanga baguhaye paracetamol zonyene wamubwira guhindurire naho imiti tangwa kuryagagura ngo si umwigishakazi ibintu nk'ibyo nyine ugasanga umuntu atashe atavuwe umva ko ibyo ari ingorane rimwe na rimwe nk'iyo wasabye cyangwa bibonetse ko ufite indwara niniya bikomeye bigasaba yuko bakurunyika hanze y'ikambi kugira ngo uronke ubufasha birakunze kugorana bakagudurungika ku bitaro bikurunguze kurindirirayo cyangwa bakakurungika imuhira babaye baraguha imiti ipfupfahaza hanyuma bikananirana yuko ushobora gushika aho hanze bakwemereye ikambi rimwe na rimwe abantu benshi barabipfiramo ugasanga barabiburiramo ubuzima kubera ko baba barungitse muhira bakaguma muhira nyine atabufasha bariko barahabwa izo mpunzi zivuga yuko kenshi ku ivuriro zihasanga abaganga atabumenyi bafise n'abariko barimenyereza akazi ibyo bigatuma bataronswa ubuvuzi bukwiye nk'uko bisabwa hariho abaganga asanzwe ari abarundi ba- ari impunzi nkatwe hakabaho nyine n'abaganga b'abenegihugu aribo abatanzania arico gihugu catwakiriye ngaha mino kambi birinze bishika ukaja kwa muganga ukasanga aho iyo migwi yose rimwe na rimwe nko ku ruhande rw'abatanzania nta kintu usanga bariko barakora ugasanga twe natwe twari twizeye nk'aho ari abatanzania bari buduha ubufasha bukwiye butomoye bushobora kudufasha kugira ngo dukire byoroshe ariko ugasanga abarundi bene wacu nibo bariko barashigurikana ibintu nk'ivyo kandi nabo tuzi ko atabumenyi buhambaye bafise bwoshobora gufasha nko ku ndwara tuba dufise n'ikindi abatanzania rimwe na rimwe ugiye kuraba hariho novuga ni nko gusa nk'aho umenga baba bariko barimenyereza nk'abatanzania benshi usa- usanga umenga nta bumenyi bukwiye bafise ugasanga biragoye basanga baza nk'aba baje kwimenyereza bica bitugoye ukuntu tubifata mu gihe ari twari twizigiye yuko aribo baduha ubufasha cyangwa baf- a- aribo bafise ubumenyi bwo ku rugero rwo hejuru umuyobozi ashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ca tanzania sudi makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzania yavuze yuko ikibazo c'ubuvuzi agiye kugitorera umuti kubera mu nkambi zose yagiye ahura n'umwidogo mwinshi ku bijanye n'ikibazo c'ubuvuzi bagenzi banjye iki kibazo cy'ubuvuzi ndagitwaye kubera mwebwe muri abantu nk'abandi kandi mukeneye gufashwa birashoboka ntihabe hari imiti n'ibikoresho bikwiye ariko ngiye kuzohura n'aba barongozi b'amashyirahamwe ajuje ubuvuzi kugira amenye uko bakora ibikorwa byabo hcr ndazi neza nabo ko bazi ku bijyanye n'iki kibazo Ubwo rero nabo nzobahamagara kugira tuvugane neza uko iki kibazo kizokemura dawa za kutosha. Ni kauli ya daktari Mitiba.
bwana makibasi bubaye bugira gatatu akora inama mu gihe kitarenze amezi atatu naho biri uko ico kibazo ntikirakemuka inkambi ya nyarugusu ifite ivuriro rimwe rikuru n'ayandi mato mato atanu ibyo bigatuma abajya gushaka ubuvuzi barenga ijana ku munsi amashyirahamwe ya msf hamwe na croix rouge niyo ajeje ikibazo cy'ubuvuzi mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi yo aremera yuko igikorwa cy'ubuvuzi ari kimwe mu bikorwa bikomeye mu nkambi niyo mpamvu umwidogo udahera ariko mu nama zitandukanye baremesha agatima impunzi yuko icyo kibazo hazogera igihe gigatorerwa umuti naho amafaranga agenewe icyo gikorwa ari make ugereranije n'ibitigiri by'abarwayi bari muri izo nkambi nyarugusu mu ntara ya kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fasil gebeyeho amakuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.